iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu rwanda mu burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku rubuga rwa instagram facebook na youtube aderese ni vewa radiyo yacu hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo yanyu ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twongeye kubaha ikaze muri studio ya karindwi ndi kumwe ku buhanga bw'ibyuma na tian wang afatanije na geoffrey mutagoma mu kanya harabashyira ku mirongo harabahamagara ku matelefoni yanyu muganire n'abatumirwa mutange inama cyangwa se ibitekerezo mu gihe u rwanda rurimo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti kwibuka twiyubaka mu bumwe n'ubudaheranwa abatumirwa bacu ni impuguke mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu mu mibanire y'abantu mu bikorwa mbonezamubano bari mu muryango sevota umuryango wita ku isanamitima by'umwihariko ku bapfakazi n'imfubyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi bimwe mu bikorwa byawo ni ugufasha imiryango mu rugendo rw'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge muze rero muganire n'abatumirwa turabanza twakire madame isabelle chandari ni umwe mu bo bita agent psychosocial mutababarire biragoye kubibonera amagambo y'ikinyarwanda ariko ashinzwe gukurikirana ibikorwa bya sevota mu karere ka ngororero akorana n'abagore barokotse jenoside yakorewe abatutsi harimo abari abakobwa jenoside itangira nyuma bakaza kuba nabo bubaka ingo zabo nk'uko twigeze kubiganiraho rero mu biganiro byacu byatambutse sevota yabanje gukora urugendo rwo gukiza abagore n'abakobwa ibikomere ari nako yabahaga amahugurwa nyuma yo gukira ibyo bikomere ubu bariyubatse baratwaje mu iterambere muri iki gihe rero twibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi bakomeje kwibuka biyubaka abatumirwa bacu baratubwira intera bagezeho n'uburyo babashije kuyigeraho twakire madame isabelle chandare ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ejeni mu bikorwa twagiye dukora twakoresheje isanamitima kugira ngo urugendo rugeze ku kwiyubaka abo abafatanyabikorwa bacu ni ababyeyi mu by'ukuri nk'uko ubivuze revoti ikorana n'ababyeyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri abo babyeyi kandi harimo abakorewe ihohoterwa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ndetse babyaramo n'abana abo bana nabo urubyiruko ruba muri sevota urugendo rero rwo reka tuze kubivugaho ku buryo burambuye mu kanya maze no kwakira mugenzi wawe ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye radiyo y'ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo twakire na augusita mukasesonga ndakwakiriye hano ku ijwi ry'amerika augusita
aramezo ikaze ku ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane Eh, nawe ngushimiye uyu mwanya mukasengoga Mm,
mukasengoga augusta mhm.
ndi umubusikoroge
yego Mm, nkorana urugendo rw'isanamitima nyine n'abo bagore nk'uko isabelle yari amaze kubibabwira ndetse n'abana babyaye yabibabwiye ko bakorewe ihohoterwa uyu munsi nabo bamaze gukura Mhm.
ariko bo nyine bakuranye ibikomere byinshi ku buryo bamaze igihe kinini ababyeyi babo batabakunda nabo ndetse bageze igihe bumva ko badakunda ababyeyi babo Mhm.
murumva urugendo twakoranye rwari urwo kubahuza kugira ngo nyine umubyeyi yiyumvemo umwana we umwana yiyumvemo umubyeyi bagerewe bakorana urugendo rero kugeza ubwo bababariranye uyu munsi babanye neza nk'abana n'ababyeyi yego urwo rugendo turaza kurugarukaho rwose mwembi isabelle na augusta muba hafi abo banyamuryango ba sevota uwo murimo w'isanamitima ni umurimo utoroshye nyuma y'imyaka rero mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi bayo mu rwanda Eh, mukurikije uko mubibona ah, ababagana mufasha umunsi ku wundi mwatubwira isanamitima isanamitima rihagaze gute nguhereho isabelle
Eh, urakoze cyane jeni ubu ngubu bakize ibikomere kuko ari byo twabanje kubakiza muri uru rugendo rwo kubahuza twarabahu- twarabahuzaga kugira ngo babashe kuganira na bagenzi babo ubwabo noneho wa wundi ufite igikomere wumva ko afite igikomere kirusha icy'abandi yahuraga n'undi akamubwira icye gutyo gutyo ugasanga noneho wa wundi uvuga ko ari we ufite ibibazo kurusha undi ugasanga nawe afite abo bahuje ibyo nabyo byabakizaga ibikomere Mhm.
hari kandi uburyo twahuzaga urubyiruko abo bana babo nabo twarabahuzaga kugira ngo nabo bisanzure kugira ngo babashe kwa- tukabaganiriza kugira ngo babashe kwakira ababyeyi babo Mhm.
hari kandi amahugurwa ya- urabizi ko wabivuze ko basha- bashatse bafite ingo abagabo babo nabo twaba- twabahuzaga n'abagore babo kugira ngo imibanire yabo mu ngo nayo ibashe kugenda neza ntiba- babashe komorana nabo ubwabo ibikomere Mhm.
Eh, hari ubujyanama bwihariye kuganiriza buri muntu ku giti cye akakubwira ibye iby'urugendo rwe Mhm.
ibyo nabyo byadufashije gu- ko bakira ibikomere hari icyo twise fesitivali Mhm.
guhuza umubyeyi w'umupapa umumama n'umwana bagahurira hamwe bakaganirizwa hamwe ibyo nabyo byadufashije mu rugendo rwo gukira ibikomere aha uvu- Ah, urashaka hari- kuvuga umuryango um- umugore umugabo n'umwana cyangwa ah, ni imiryango eh, itandukanye muhuriza hamwe
Eh, imiryango itandukanye duhuriza hamwe ariko hakaza umugore umugabo n'abana Mhm.
noneho bose tuvuge ari nk'ijana bakaza bagahurira hamwe bakaganirizwa hamwe mu nsanganyamatsiko iba yateguwe hanyuma abana bagataha banyuzwe n'ababyeyi banyuzwe kuba bazanye bakumvira hamwe ikiganiro yego Eh, Ye- augusta nagira ngo m- augusta mukasengoga nawe nagira ngo ah, kunganire ah, wowe ubona urugendo rw'isanamitima rugeze ku ruhe rwego uko ubibona n'amaso yawe
Eh, nkurikije aho bavuye uyu munsi dushobora kuvuga ngo mirongo inani ku ijana nabo ubwabo baratanga ubuhamya bw'uko bavuye kure uyu munsi barimo biyubaka ndetse bakubaka n'abandi ikibigaragaza buri wese aho atuye aragenda agakora itsinda ry'abandi bantu atekereza ko bafite ibibazo bijya gusa nabo bakabaganiriza bamenye ubu nabo basigaye bazi ku- ubujyanama mwarabigishije Eh, abari babazi bahora mu makimbirane bahora mu ntonganya bahora bahanganye barabona urugo rwarabaye urugo rw'amahoro ubu bubatse ingo z'amahoro Mm, ni byiza barabasha gukora bagakorera hamwe bagatera im- bagateza imbere urugo rwabo wa mwana amaze gukura ubu ni umusore ni inkumi ndetse hari n'abo batangiye gushingira yego nabo uyu munsi baragaruka bakagira n'inama n'ababyeyi babo n'urundi rubyiruko bangana ndetse n'abo baruta Mm, iyo ni intambwe rero mbona neza ko igihugu kirimo kibyungukiramo umusanzu sevota yatanze wo kubatega amatwi mhm.
umwe ku giti cye hanyuma bari hamwe hanyuma bagera n'ubwo nyine bavuga ngo n'abariya bagabo burya murata- turataha tukagenda tugasanga nta mahoro ahari Mhm.
kuko batatwumva nabo muzabaganirize Mhm.
abagabo nabo uyu munsi nibo batanga ubuhamya Mhm.
bw'iki- bwo gukira ndetse bwo kubaho neza no gutumbera imbere hazaza yego Eh, noneho iyo tuvuze kwibuka twiyubaka mu bumwe no mu budaheranwa umuntu udukurikiye yumva iki
yego murakoze kwibuka twiyubaka ni ukuvuga ngo ibibi byarabaye bitugeza habi bitugeza kure ariko ntibigomba kuduherana kandi utagize uruhare mu gukira kwawe nta wundi uzabigukorera icyo ni kimwe mu cyadufashije ko bano bantu bahinduka bakumva bakumvana nk'iyi miryango akenshi aba bagore bashakanye n'abo ba- badahuje batahigwaga ugasanga ndetse abagore bahawe akato muri iyo miryango ugasanga ba nyirabukwe ntibigeraga bab- babumva babwira abahungu babo bati ariko ubundi mwabuze abagore ubundi mwagiye kuzana izo nzoka mureba he?" rero bagize ibintu byinshi byabasenyaguye ariko uyu munsi barabirenze babanye neza n'imiryango bashatsemo babanye neza n'abaturanyi nta rwikekwe rugihari Mhm. Eh, isabelle wamwunganira niba hari icyo wifuza kongeraho hanyuma tugakomeza Eh, murakoze icyo nifuza kongeraho kwibu bariyubatse biyu- kwibuka ntabwo bibuza eh, gukomeza iterambere bo banifitiye n'icyizere ubu ngubu bari no mu nzego z'ubuyobozi kubera ko bakize ibikomere nubwo bibuka ariko ntibaheranwa n'amateka ntibaheranwa n'agahinda Eh, ubu ngubu bari mu nzego harimo ab- abayobozi b'imidugudu harimo abajyanama b'ubuzima harimo abunzi bivuze ngo barenze bya bikomere noneho bagera ku iterambere ry'imiryango yabo ndetse n'iry'igihugu muri rusange Mhm.
ubu Ye- rero baraharanira iterambere kandi barakataje yego Ye, hari abumva ko abantu ku bana mwari mubikomojeho muvuga muti imiryango isigaye ibanye neza hari abumva ko ku bana hagati um, y'abantu hagati y'abaroko- y'abarokotse ndetse n'abakoze jenoside mu- muri ayo mahano yo muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bidashoboka abatekereza gutyo ko bidashoboka ko abo bantu babana mwababwira iki augustin bababwira ko bishoboka cyane Ah, nari nzi ko ari igihe mwakomeje kubaza we ntacyo ki- Ariko gisubizo ubwo na ntacyo reka- August- na- na- augustin Eh.
nawe ara- arakongera- ah, arakunganira
Eh, murakoze cyane twababwira ko bishoboka cyane kuko muri abo eh, dufasha harimo abagiye basabana imbabazi bagahura na- na- n'ababakoreye babiciye baga- imiryango yabo ibi- iratu baraturanye kandi babana neza nta kibazo kirimo harimo abasabanye imbabazi birakunda abatarazisabana nabo nta kibazo kirimo ubu aho batuye babanye neza Mhm.
birashoboka rero ko aba- abakorewe jenoside yakorewe abatutsi na- n'abayikoze babana muri iki gihugu cyacu yego Em, tugiye kwakira ku murongo wa telefone citizen ariko nagira ngo mbanze mpe ijambo augustin nawe niba hari icyo ya- yifuza kongeraho acyongereho hanyuma tujye ku mirongo ya telefone Mm, murakoze cyane iyi miryango eh, ya- y'abarokotse n'ababahemukiye barabanye nyine ahanini aba bagore abenshi babaga batewe inda n'ababafashe ku ngufu muri jenoside n'ababahemukiye n'ababiciye ababyeyi rero barabababariye barabababariye abandi bakibuka nyine ngo nubwo ari umuryango wakoze biriya abandi bantu ariko umugabo yari yagerageje nko kumwitangira nubwo umuryango we urimo umunyanyangisha ariko uyu munsi ni umuryango kandi tugomba kuha imbaraga Baki- bagasabana rero imbabazi hakaba n'uwo wamushatse mu minsi mike bakaba baramufunze yaramurokoye ariko abandi arabica akajya kumugemurira abana akabatoza ko ibi byabaye atari we wabigizemo uruhare cyane habayeho no gushuka ugasanga abagore barasobanura abo bantu bakabereka ko bagomba kubana abana ntibatinyane ikindi na rwa- na rwa rubyiruko rwaritinyaga cyangwa yashaka kumenya aho yavutse nubwo baba batarashakanye nyina akamubuza yageraho agasanga agomba kure- ku- kubohora umwana n'aya magambo mabi yabacyuriraga baracyuriranaga ubu byararangiye ubu rero abantu barabanye ubuzima burakomeje kandi barafatira umugambi hamwe wo gu- w'iterambere Mhm, nuko Ye, nk'uko nari mbivuze mu kanya rero ikiganiro ni cy'abakunzi b'ijwi ry'amerika reka tujye ku murongo wa telefone Ah, nababwiye ko tugiye kubanza kwakira citizen law ab- abiding citizen niwe ko yise kuri facebook ijambo ni iryawe
Eh, murakoze jeni mukankusi mbanje kukuramutsa uraho neza
muraho murakomeye yego yego turakomeye
Eh, ni maxel kibagabaga n'abatumirwa basi ndabasuhukije ndashaka rero kubabaza ikibazo gisa nk'icyeshamikiye ku bana nshingiye ku nshingano zabo ariko nshaka kwibanda ku bana cyangwa se ku rubyiruko Eh, mbara urubyiruko ndarubona mu bice bine mu buryo bukurikira hari abana bavutse ba- ababyeyi babo bakoze jenoside abana bariho hakaba n'abana barokotse eh, ku ku babyeyi babo noneho hakaba n'abana bavutse nyuma nanone ku mpande zombi abana bavutse nyuma ya jenoside ariko ku ruhande rw'abayikoraga no ku ruhande rw'abayikorerwaga nkabaza abatumirwa bacu abo bo uyu munsi bafashwa bate kuko iyo twumvisha umwe n'ubwiyunge hari umwana utewe ipfunwe n'umuryango ko yavutse agasanga yamara guca akenge akabwira ati impamvu sogokuru wawe afunzwe ni uko yakoze jenoside yishe kwa runaka hanyuma undi mwana nawe wo hirya yavuka ati mwana wanjye impamvu nta nyogokuru uhari ni uko yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi buriya sekuru w'uriya mwana afungiwe icyo cyaha yakoze hanyuma abo bana babiri buri wese bitewe n'umutimanama we nabo n'umuryango yakuranye nabo afite icyo gikomere cyihariye nk'umuryango sevota ibyo bibazo abo bantu bo muri iyi myaka mirongo itatu y'urugendo rw'umwe n'ubwiyunge imyaka mirongo itatu ishize eh, jenoside ihagaritswe abo bantu bari gufashwa bate kuba basohoka muri ayo mateka bakayasohokamo bya nyabyo bayavuyemo atari kwa kundi byanyoroheje kuko bose ni abayirokotse cyangwa se ni abavutse nyuma ya jenoside ariko basanga ayo mateka arahari kandi ni ayacu nta handi twayahungira abo bo mubafasha bate iyo hari ababonetse babaganye murakoze urakoze uh, marcel Eh, ikibazo rero mwacyumvise um, reka mpe isabel ijambo agire icyo yasubiza marcel hanyuma ubwo na augustin nawe araza kongeraho isabel Eh, arakoze marcel Ah, twe abana turi kuvuga ni abana bavutse ku ihohoterwa rya jenoside yakorewe abatutsi nibo twarimo tuvuga hano ariko sinabura no kumusubiza kuri abo bandi ba- abo bana bandi avuze abo bana n'abandi nabo turamutse tubabonye ni ukuganirizwa ariko kandi ni no gu- kubashishikariza abandi bana batatu ugeraho babona ibiganiro mu mashuri babona ibiganiro ku mirenge aho aho niho mu tugari aho niho babonera ibiganiro bituma basohoka muri ayo mateka ariko natwe abo bana bandi twavugaga turabahuza tukabaganiriza kugira ngo bashobore gusohoka mu mateka ni nayo mpamvu ubu ngubu barimo bakiri ibikomere byaranakize rwose ubu batangiye gushaka ingo kubaka ingo kandi bakiriye n'imiryango bakomokamo kuko ubundi barabatukaga ngo ni abana b'interahamwe ariko ubu ntabwo ubu bakivuga ko biyumvamo ko ari abana b'interahamwe ni abana b'abanyarwanda kandi ubu nabo bamaze kwiyubaka
nkurikije ikibazo cya Marcel urumva aravuga ibikomere hari ibikomere bitandukanye hari iby'abari bariho mu gihe cya jenoside hari n'abandi bavutse nyuma ariko bose bisanga bari hari ingaruka z'ibyabaye ziza zikabajyaho kandi bo nta n'uruhare bagizemo aba bana mufasha muri sevota nibazaga ko mubashyira hamwe nko mwabitubwiraga abana bakajya hamwe bakaganira bagasohora ibibarimo kugira ngo nabo baruhuke cyangwa se babashe no gusangira bumve buri wese ko atari wenyine aba bandi bo hari indi miryango mwaba muzi yaba ibafasha kugira ngo nabo ko bashobora nk'uko muri aba sosiyologe na umwe muri mwe ari umusosiyologe undi akaba umu harya nabivuga ngo iki mwese ni umusosiyologe n'umusikologe sikologe na sosiyologe mwese mwegeranye n'abantu kandi muzi ko umuntu akenera kuganira umwe umwe niba ariko nabivuga kuba mbere yo kugira ngo abantu bajye mu itsinda baganirire hamwe abangaba nagira ngo mwongere musubize neza Marcel hari ikindi mwongeraho
yego abo bana abo bana ari uwavutse mbere ya jenoside n'uwavutse nyuma n'uwavutse mu gihe cya jenoside bose ni abana nk'abandi tubashyira hamwe tukabaganiriza urwo rubyiruko hari n'abafite imyaka cumi n'ingahe dufite abo bose turabaganiriza tukabaganiriza ko ari abanyarwanda tukabaganiriza kuva mu kutita ku mateka bimwe baganirira ku ishyiga bababwira iby'amoko tubaganiriza tubabwira ko ari abanyarwanda batagomba bagomba kurenga ibyabaye ahubwo bakareba ejo hazaza ko umunyarwanda wese ari umunyarwanda nta mututsi nta muhutu nta mutwe abo bana tubaganiriza no gukemura amakimbirane mu miryango yabo
ubwo niba hari n'ikindi mwifuza kuza kongeraho nabwo turaza gukomeza cyangwa se niba hari n'undi ushaka kubaza ikibazo nawe ashobora kuza kukibaza reka noneho twakire haba kubaho nobel uranyumva
yego ndabumva neza ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe
yego mbere na mbere reka nshimire ijwi rya amerika riba ryabashije kutugezaho ikiganiro cyiza nk'iki ngiki cyane cyane ku bantu wenda bafite imyaka mirongo itatu kandi birakwiye ko tuganirizwa benshi turi urubyiruko dushimira na sevota uwo muryango wabashije guhuriza hamwe abo bantu bakubaka ubumwe ikindi rero nababaza ababaza se uwo muryango ukorera i kigali cyangwa wibanda mu turere cyangwa se mu midugudu aho abantu batuye
ni icyo kibazo cyawe
ese umuntu wahuye n'ihungabana ari hasi iyo ngiyo sevote imugeraho ite cyangwa se ifatanya n'izindi nzego z'ibanze kugira ngo babe babasha gufasha uwo muntu kugira ngo wenda hari abahuye n'ihungabana ritandukanye ese umuntu ntiyabashe kubona umubyeyi we cyangwa se aramufite akaba atabasha kumubwira amateka yamubayeho ese iyo abyaye nk'uwo mwana usigaye asa akaba ari nk'uwo mudamu wahuye n'icyo kibazo ni ubuhe bufasha ahabwa kugira ngo wenda ari ukwihugura kuba yakwiga ni gute bamufasha ndumva ari byo wenda kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi bagire icyo bavuga.
urakoze cyane noruberi augusita ushobora gufata icyo kibazo cya eh, haba kubaho noruberi ukamusubiza
yego arakoze noruberi abakubaho kandi ikibazo abajije ni ingenzi ni na cyiza cyane hari aho avuze ati se mukorera muri kigali gusa cyangwa se mujya no mu nzego zo hasi ntabwo tuguma mu biro buriya twasanze ko ari byiza ko tujya mu nzego eh, z'abaturage tujya mu nteko rero tugakora ikiganiro twita ubukangurambaga muri izo nteko z'abaturage ku mwa- ku wa kabiri buriya turagenda kandi dusanzwe dukorera mu turere cumi na kamwe Mhm.
turi mu turere cumi na kamwe hari utu tw'umujyi wa kigali hari za muhanga hari kamonyi hari eh, iburasirazuba Ngororero.
turi muri kirehe Mhm.
rero utu- i- uturere twose uturere cumi na kamwe mu ntara zose dukoreramo twagiye tugaba amashami Mhm.
hanyuma ku wa kabiri buri mukozi wese w'umuryango sevota afite inshingano yo kujya gutanga ubukangurambaga mu mirenge no mu tugari Mhm.
hari n'igihe bakubwira bati "I- i- inteko irabera mu mudugudu runaka ukajyayo Mhm.
rero tubaganiriza n'ubundi tubasaba kubaka amahoro kubaka ubudaheranwa gukora iterambere Mhm.
hanyuma ikindi yarabajije ati se uwahungabanye mushobora kumugeraho ni ukuvuga ngo uko tugera aho ngaho tukavuga ibyo dukora n'urya abantu hari n'ukubwira ati nsigira telefone yawe mbabarira ndagushaka kandi nyine akaguhamagara ukagira icyo umufasha noneho iyo bikomeye tugira referansoma dukorana n'inzego zose n'izo kwa muganga n'iz'ubuyobozi uramubwira uti uzajye kureba niba hari igihe biba ari nk'ibibazo bisaba eh, ubute- ubuyobozi bisaba amategeko ukamenya ko umwohereza kwa maje w'akarere bikaza bisaba u- ibyo bibazo by'ihungabana abiterwa nyine n'u- n'uko yahungabanye ukamwohereza ku mu busikoroge muri buri santire do sante hasigaye hari busikoroge Mhm.
aho hose tukahabayobora hari n'igihe aba atabizi nyine tubaha amakuru Mhm.
ikindi eh, muri ziriya nzego z'ibanze nabo hari n'indi miryango bazi nta nubwo ari twe twenyine hari n'indi miryango ikorana na- n'abantu ku- ku- ku ihungabana ku iterambere iyo tuba tuziranye turakorana nyine ni abapariteneri beza turabare- turabibutsa tukababwira tuti hariya hari abantu banyu mwareba kuko ntabwo ibintu byose sevota yabikora Mhm. birumvikana Eh, rero turababa- turahuza nabo natwe ibyo tubasha kubakorera tukabikora kandi nyine abo bagore ntimutekereze ko twahuye rimwe na rizima uyu munsi du- du- dufata itsinda ry'abagore ijana tugakorana nabo ku bintu byose no ku iterambere na bya bindi byose by'isanamitima bakazagera igihe bakanacuka hanyuma tugafata abandi nyuma y'imyaka itatu Mhm.
tugafata abandi nabwo tugakomezanya rwa rugendo na ba bagabo babo ndetse bakazamo kuko ubundi mbere twabonaga dukora ibintu ntibi- ntibijye imbere abagabo batarazamo Mhm.
rero aho baziyemo bageze ubwo babyumva kimwe ubu baraherekezanya ubu bimeze neza ubuvugizi rero nicyo bumara iyo bibaye ngombwa turabavugira abana bajya mu ishuri bakajyayo hanyuma hari n'indi ni- ni- n'ibindi bikorwa byo gukora ubukangurambaga mu mashuri Mhm.
nabyo hari abandi bagenzi bacu bashinzwe iyo mirimo nabyo turabikora nk'umuryango sevota Mhm.
murakoze murakoze namwe ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turimo kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti "Kwiyu- kwiyubaka mu bumwe no mu budaheranwa mu gihe cyo kwibuka ubu rero twakire noneho nzaba ndora uranyumva
ndakumva neza urahagana he
iri mu ntara y'abasaza mu karere ka kayonza mu murenge wa mukarangi Mhm. ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo mbere na mbere ndabanza gushimira ijwi rya amerika ku bw'icyo kiganiro batuzaniye babatumirwa Mhm, urakoze by'ukuri ndabashimira cyane Iki- icyo- itekerezo nagira ngo mbagezeho w'uwo muryango Mhm.
uko iburasirazuba bagaba amashami ahantu hose ibyangombwa no mu midugudu tukajya niba tufi- tukaba dufite umukangurambaga wabo umwe wese muri buri mudugudu kugira ngo ujye- bajye bigisha urubyiruko cyane cyane muri buri Ko mudugudu usanga eh, wenda bakaba bafite nk'umukozi wabo nyuma y'inteko y'akagari- y- y'umudugudu Mhm.
ugatanga nk'i- nk'ikiganiro Mhm. ko numva Byafasha ko numva ubuyobozi.
haba hakenewe abantu benshi cyane icyo gihe Bo- baraza kukubwira ubwo baraza kukubwira niba bishoboka niko Ibyo- ndibaza ari muri buri ko mudugudu abantu- baba ari benshi
Na- biba bikenewe ariko hari ahantu Mm.
ushobora gusanga uwo muryango utaranahagera kubera ko batanawuzi Mhm.
Mu- muri- muri uwo mudugudu wenda Mhm.
siko bose wenda bawuzi ariko bose bafite umukozi Mhm.
akajya agira umwanya bakamuha ijambo mu nteko y'umudugudu akagira ibyo aganiriza ku rubyiruko byafasha
Mhm. Ye, wowe ntabwo urababona eh, iwanyu
ntabwo ndababona Mm. Ye, Urakoze.
urakoze cyane nzaba ndora Ah, isabel wabwira iki nzaba Ame.
ndora wamubwira iki Mm.
Mm.
arakoze cyane Eh, uko tuzakomeza twagura na- twavuze ko dukorera mu turere cumi na kamwe ariko turi kugenda twagura twagura uko tuzakomeza twagura n'akayonza tuzahagera Eh, mu midugudu rero Mhm.
ko- kugera kuri buri mudugudu ntabwo buri gihe byakunda ariko tugerageza mu kagari no mu midugudu ntabwo buri munsi buri mudugudu wagerwamo Mhm.
ariko turagerageza tugakorana n'inzego z'utugari eh, mu- muri ayo mu- mu- mu nteko hari igihe duhuza imidugudu ine twavuganye n'umuyobozi w'akagari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari akaduhuriza imidugudu ine hanyuma rero inteko ikaba eh, bya biganiro bwa bukangurambaga bukaba imidugu- imidugudu ine ubwo ikaba ibonye ubutumwa Mhm.
Eh, gutyo gutyo tukajya mu- mu kandi kagari bityo mu- abantu bakagenda babona bwa butumwa kandi bikagenda neza Mhm.
Eh, uko iminsi igenda uko tugenda twagura tugera mu mu turere tu- hari igihe tuzagera mu turere twose uko ari mirongo itatu Eh, arakoze cyane ku kibazo cye nawe tuzamugeraho yego muri kayonza Oya, Mm.
rwose hafite ibyifuzo kandi ubwo ndibaza ko hatari we hu- atabyisangije hari n'abandi nabo babikeneye Eh, nibutse rero n'abakunzi b'ijwi rya amerika badukurikiye muri uyu mwanya ko nabo badusangiza ku makuru y'iwabo eh, bijyanye n'urugendo rwo kwibuka twiyubaka mu bumwe no mu budaheranwa rugeze he Eh, bakunzi b'ijwi rya amerika namwe mutubwire dukomeze tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko nuko abadamu rero bibumbiye muri sevota bamaze gutera intambwe nk'uko mwatubwiye bagiye bi- biyubaka ubu bamaze ha- nk'uko mwabivugaga bamwe bama- bamaze gucuka mugenda mwakire n'abandi Um, mubona mu minsi iri imbere mu gihe- mu bihe biri imbere mugenda muhindura gahunda z'ibi- zi- z'ibiganiro cyangwa se z'uburyo mukora kugira ngo mujyane ni- n'igihe aho kigeze eh, augusta
Eh, murakoze nibyo koko bariyubatse nababwiye ngo uyu munsi nabo bari mu nzego z'ubuyobozi barimo baratanga ubutumwa baradufasha Eh, mboneyeho no gusubiza uwo muhungu i kayonza tuhafite abadamu baje mu ntangiriro baturukaga hirya no hino ba- hari abadamu nka batanu bo muri kayonza abo rero bashobora kuba bari mu nzego z'ubuyobozi barishobora kuba ba- bagize ntabwo uyu munsi aka karere tu- dufitanye amasezerano y'imikoranire Mm.
ariko ndizera neza ko tuhafite abavandimwe twakoranye nabo kandi bahagaze neza Mhm.
Eh, aha rero eh, ibyo umubwiye uti "Mwa- murateganya guhindura ibi- ibikorwa icyo kubaka eh, ubumwe icyo kubaka amahoro icyo kuba- kubaka ubudaheranwa cyo ni intego ya buri munyarwanda wese ntabwo tujya tubusanya na- na gahunda za leta Mhm.
rero tuzirimo neza kandi nababwiye ko hari nk'ibiganiro bibera mu mashuri urwo ni urubyiruko rubwirwa Mhm.
ni urubyiruko rurimo rwigishwa ubwo ni ukuvuga ngo haba hari ubundi buryo bwo gukora atari ukugendana n'abo bagore gusa kuko dutekereza ngo ba bana uyu munsi bari mu mashuri runaka niba harimo abana batanu mu mashuri tukaba tubasuyeyo tuganiriza ikigo cyose Mhm.
ubwo ni ubundi buryo duhinduye eh, umuvuno niba dufuga- tuvuze ngo hari urubyiruko duteganya kwigisha imyuga uyu munsi ntabwo tuzafata ba bandi gusa turafata na barumuna babo uba urumva ko tuba tu- tugaba amashami turimo tureba n'imbere hazaza Yego.
ubwo ni undi mushinga u- uba uje ariko uganisha n'ubundi ku budaheranwa uganisha n'ubundi ku kwiyubaka uganisha n'ubundi kuba bandebereho ni ibyo ngibyo ni ni- ni n'izo ntego tuba tubabwira Mhm.
rero ba bana bavutse nyuma urumva nabo babonaho kuri aya mahugurwa na ba bandi bakuru babo bashatse uyu munsi dufite ukuntu turi kubahuza kuko n'abagabo babo nabo ubu turabatumira Mhm.
ubwo ah, tuba tugabye amashami Mhm.
Eh, yego ye dukomeze rero ku murongo wa telefone noneho twakire gakwavu ni gakwavu w'igisagara uri igisagara rya amerika yego yego ikaze Eh, murakoze cyane kumpa ijambo ni gakwavu igisagara mu rwanda nuko nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
Ah, igitekerezo nagiye ngo mbaze abo batumirwa Ah, ese ko ubona mu rwanda abenshi b'urubyiruko bavutse nyuma y'icyenda kane bazagerageje abo batumirwa abo bibumbiye muri iryo shyirahamwe rya se
sevota umuryango yego Mm.
Ho- abibumbiye muri uwo muryango bazagerageze barebe uburyo ba- bakora amatsinda hirya no hino mu rwanda mu mirenge igiye itandukanye Mm.
yigisha urubyiruko rwo mu rwanda rwavutse nyuma y'icyenda kane kuko abenshi turi abana Mm.
amateka ya jenoside tuyumva ho gakeya cyane bashinze utugurupe wenda tutwigisha ayo mateka byaba byiza kurushaho
Mhm. reka twumve uko babigenza batubwiye ko bakorera mu turere cumi na kamwe Um, isabel gisagara Eh, Charmy.
gisagara wamubwira iki hari amatsinda yo kuba ya- yakwigisha urwo rubyiruko
Eh, arakoze gakwavu ku cyifuzo cye cyo kugera muri gisagara muri gisagara ntiturahagera nk'uko nabivuze uko tuzagenda twagura niko tuzagenda tugera mu tundi turere na gisagara tukayigeramo ariko gakwavu namubwira ko igihe sevota itarahagera yakomeza gukurikirana ibiganiro ku tugari ibiganiro ku mirenge hanyuma tukazahagera tukagendana nawe Mhm.
murakoze cyane yego murakoze namwe ye mwatubwiraga ko mukorana n'abandi hirya no hino um, hari abapsikologe n'abasosiyologe mu- muri buri shuri bashobora ku- ku- bahoraho ba- bashobora bafasha abana bu- buri gihe bagize nk'ikibazo bahura nacyo cyangwa se nka- nk'inama bakeneye
Ah, mu mashuri mu mashuri tugira gahunda yo gutangayo ibiganiro dufite abandi bakozi eh, bafite ayo matsinda bajya gufasha ayo matsinda bagafatanya n'ibyo bigo by'amashuri ndetse na na za paruwasi zo kuri ibyo bigo
ndumva rero ubwo na gakwavu dufite yaboneraho abandi basikoroge n'abasosiyoroge batari twe twavuganye namwe uyu munsi Mm, bajya gutanga ibyo biganiro ku mashuri mhm. ubwo na gakwavu rero nku- yaboneraho aka- akajya yegera nk'abo ngabo nk'ayo matsinda yo ku ishuri
E, ariko ariko ibyo tubikorera muri twa turere tukirimo Mhm, ntabwo ari turagera mu hose.
tundi turere aha.
mu turere twa muhanga kamonyi twa turere twababwiye dukoreramo Mhm. Yeah.
Eh,
nuko augusita um, inama waha urubyiruko rudukurikiye muri uyu mwanya yenda hari n'abatari bubashe kubona akanya ko kugira icyo babaza u- urubyiruko warubwira iki muri aka kanya
murakoze cyane urubyiruko ruzi ko ari cyo cyizere cy'u rwanda rw'ejo cy'ahazaza h'u rwanda rero bagomba gukurikirana op- u- uburyo bwose bubonetse inyigisho yose ibonetse haba uku- nk'uku tuvugira ku maradiyo haba ibiganiro nyine njye naje gusanga urubyiruko ntabwo rwitabira nk'izo nteko z'abaturage
baba bahugiye mu biki ndetse ubona haba harimo abasaza Mm.
abakecuru n'urubyiruko bake cyane Mhm.
kandi tuzi ko uyu munsi urubyiruko nicyo gice kinini kigize umuryango nyarwanda Mhm.
iyi rero urubyiruko rushyira imbaraga mu kwitabira na gahunda za leta Mhm.
kuko nta nta nubwo ari sevota yigisha gusa nababwiye ngo hari n'indi miryango hari ubuyobozi bwite bwa leta i- ntabwo bahuza abantu kuko iyo gahunda nk'izi nteko z'abaturage zihoraho buri wa kabiri
yego kandi ariko urubyiruko rukwiye kwitabira ikindi mu mashuri akiga inyi- ay- ariya masiyanse yose ariko akiga avuga ngo mbe n'umunyarwanda mwiza w'intangarugero Mhm.
nababwiye ngo urubyiruko bariya twakoranye nabo twagiranye a- ama ingando Mhm.
I- mbere yo kubaha ubutumwa dukorana ingando nabo Mhm.
iminsi itanu yego tukiga rwose tukageza igihe tu- duhamagara n'ababyeyi babo bakabahanura muri iyo ngando Mhm.
bakahava bafashe imyanzuro ko bagiye gushinga amatsinda aho batuye Mhm.
uyu munsi rero hari n'abagiye mu mirimo hirya no hino batagituye hahandi i- iwabo aho bavukiye ariko akumva ko ahageze agomba kuhasiga umusanzu yego iyi murakoze cyane yego namwe urumva nibadakora nibadakurikiza gahunda ngo bajye mu- nko muri izo nteko z'abaturage hari amakuru azajya bacika ntibamenye n'aho ba- bashobora ku- kujya kugira ngo bi- bi- bisu- bisuganye begerane babone n- n'ayo mahugurwa nk'uko mubivuga ye twakire nduwimana inosa ikaze ku ijwi ry'amerika yego yego urahagana he
mu burundi mu kanyosha Hmm. ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, ni ikibazo n'igitekerezo yego
mwishe mbona eh, bo- aba- abasizwe na jenoside boja mu mashyirahamwe eh, kugira nabo nyene bakiyungunganya Eh, hama nabonye iryo shyirahamwe bagize ry'impuguke ati none ryoba riko rikora gute ryoba rifasha abatishoboye Eh, icyo nosaba boja hamwe bakaja mu mashirahamwe hama bagiye mu mashirahamwe bakaza ba- barisunganya eh, aba- abataco bishoboye ba- bantaho nikora kandi bagafatana mu nda na cane cane bakaza baritana rwaruka rukaza ruritaho amashuri hama leta nayo ikazayaraba igashyiraho ikigo nk'abafise atashoboye bakaza barabaziganiraho cyangwa babaha n'uburyo bwabo kino cyo ni igitekerezo nari ifise ku isi ry'amerika Mm, urakoze inosa
Eh, Eh, murakoze kwa mama tuhamagara ngaha mu burundi ku isi ry'amerika eh, urakoze kandi ukomeze kutwihanganira kubera ko burundi ntabwo mubasha kutwumva ndibaza ko ariyo mpamvu utasobanukiwe neza ni ikiganiro turimo gukora muri aka kanya ariko eh, reka nk'umwanya ah, batumirwa bakubwire muri makeya ah, abo bakorana nabo nubwo twari twabivuze urimo kutwumvira kuri telefone Eh, inosa ngo yagiye ariko ndibaza ko ashobora ku- ku- kubyumva nyuma mu- nabasha kujya ku murongo akajya gukurikira ikiganiro Eh, isabel mubwire muri Amen.
makeya mubwire muri makeya bo mukorana nabo Eh, ko Innocent numvise namubwira byamucanze ko sevota sevota ikorana n'ababyeyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane Eh, harimo ababyeyi bafashwe ku ngufu bakabyara abana mu- muri iryo fatwa ku ngufu abo bana ni urubyiruko rwavutse muri mirongo cyenda na ga- igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu cyangwa na gatandatu Eh, twababumbiye rero abo babyeyi mu matsinda ariyo twise amatsinda y'ubufatanye n'ubufashanye niyo mpamvu n- uko yavugaga ngo abatishoboye muri ayo matsinda y'ubufatanye n'ubufashanye niho tubafashiriza niho nabo bafa- bako- bomorana ibikomere hanyuma nk'uko yari abivuze na wa wundi utishoboye udashoboye gukora yigira ku bandi agakora bose bagafatanya bakiteza imbere Mhm.
Ah, murakoze nimba ari icyo kibazo ari nk'uko yashakaga kubyumva simbizi ariko ubwo ndamushubije Oya, iramushubije ndumva ntabwo yari yaba- buriya ni uko bada- batabasha kudukurikira ku kuri radiyo mu burundi ntabwo turi kuri fm ah, hari abashobora ku- Mm.
kumva bafatiye mu rwanda ariko bu- ntabwo buriya aba yabikurikiye
Yego.
Ye, mm. N- ngarutse gatoya kuri aba ba- bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo gutwita Ah, twakomeje kubivuga ko abana babo ubu ngubu bamaze gukura Ah, urugendo mwatubwira ko rwari rumeze gute kugira ngo abo bag- abo ba- babyeyi babashe kwiyakira cyangwa se no kwakira abana babo Ah, augustin
murakoze cyane jeni urugendo rwari rukakaye rwari rukomeye rwose guhura kwabo kwa mbere byari amarira noneho uko bagenda baganira umwe yaho abandi ubuhamya bagasanga umwe akakubwira ati e ahubwo burya jewe ibyanjye ntibikomeye buriya mugenzi wanjye yahuye n'ibikaze undi akavuga akavuga ati buriya jye nanandujwe sida atunda bibana nabyo kuba ahambutse agatinyuka kubivuga tukamuherekeza muri urwo rugendo undi akerura akakubwira ati nicyo cyana sin- simba nshaka no kukireba ati nashatse no kuyikuramo biranga n- kiranga kiravuka none ubu ariko buhoro buhoro tugenda tubona ko eh, bagenda bakira tubona ko na wa wundi nubwo yandujwe sida azi ko ashobora kugenda agafata imiti ubuzima bugakomeza Eh, abana bageze nka nyuma y'ingando nibwo nabonye ko batinyutse bumva ababyeyi babo nabo ntibabyumvaga urumva umwana wavutse atotezwa ahohoterwa nawe ubwe ni ibindi bikomere byiyongera N- muzi ne- na na kiriya kintu cyo gushaka aho wakomotse inkomoko idantite Mhm.
Eh, nabyo ni ukuvuga ngo twageze ubwo tubatoza kubyakira ntimuzababona na- n'umubyeyi wawe akuganiriza akwereka ko atamu- atazi n'umubare w'abamu- wa- bamwa- bamwangije kuko ak- benshi bavanyemo ubumuga noneho abana nabo bageze igihe bumva ko bababariye ababyeyi babo noneho umubyeyi nawe agera aho yumva ko agomba kubabarira kwakira umwana akamusaba n'imbabazi hari n'umwana ukubwira ati nibwo nabonye basa nk'abahana amakuru akabwira nyina ati mva namenye ko musaza wawe yanteye urushinge ashyira iserenge mw'amazi kugira ngo mfe ubu urahagobotse ibyo byose amakuru abana nabo bafite ayandi makuru menshi rero ibyo byose byari ibikomere byari ibikomere no kwicara nyine amubwira ati n'umubyeyi we niba bararokokanye akamubwira ati mvanira winzanira inzigo mu rugo ni byinshi rero byari urugendo rukomeye rukakaye ariko kubasha kubohoka bagahambuka bakabwira abana ukuri abana nabo bakabumva bakababarira nyine barimo baranakura hanyuma ukabona ko noneho ubuzima bukomeje n'ubonye akazi akumva ko agomba kwita ku mubyeyi we n'umubyeyi akumva ko agomba gushakira umwana we ibyiza rero byafashe igihe kinini ariko amaherezo tubigeraho noneho haza n'intambara y'abo bashakanye hari uwabaga umugabo we atarazi n'ibyo byose byamubayeho ariko mu mibanire ntabone impamvu urugo rutarimo rugenda neza umugore atarabimubwiye abagabo nabo bageze igihe bavuga bati burya dusobanukiwe ko n'amafuti wa mugore yakoraga atari we ari ibikomere ari ubu byamubayeho ari urumva nyine n'ingo kubaka ibisenya urugo ni byinshi byari igihe nyine no mu rugo byabaga bitameze neza n'uwo bashakanye noneho babitera no muri ba bandi abyaranye na wa mugabo
kandi baravutse nyuma
urumva bavutse nyuma ya wa wundi ariko wa mugabo igihe cyose atarumva ko agomba gufata wa mwana nawe akumva yamuca muri urwo rugo cyangwa akabwira abana ati tutututu igitera hamwe kinuka muri iyi nzu ni bene ibyo bintu twahuraga nabyo mu ntangiriro na wa mwana nyine akavunika agatorongera n'aba bandi nabo ubwumva baba bangiritse mwakoze akazi katoroshye
ugasanga bigiye kuba uruhererekane ariko mbona twaragerageje guhagarika ibyo bintu uyu munsi ngo aba babyeyi abagabo abagore abana bariyakira bakabana neza bakumva ko ubuzima bukomeza bakiyubaka nyine kandi bakanubakana ndabona bagendana neza mu budaheranwa ariko urugendo rwari rurerure rwari runagoye urabyumva birumvikana birumvikana aho umwana areba nabi umubyeyi umubyeyi akareba nabi umwana kandi yagombye kumurinda ikibi cyose bigatuma n'abo n'abavukanye ubwabo abana bava indimwe badashobora kubana mu mahoro mwakoze akazi gakomeye cyane murabo kubishimirwa
imana yaradufashije kandi izakomeza ibafashe
izakomeza idufashe twakire na rugaba emmanuel rugaba wiriwe
yiriwe neza eje ni mukamusi yego yego urahagana hehe
ndi kampara muri uganda ni kampara muri uganda mwiriwe neza
twiriwe neza tumeze neza ikirere kimeze neza nta kibazo nuko nuko igitekerezo rero cyangwa ikibazo ku batumirwa
ikibazo nabaza ni ukubaza ngo se bafite aho bahuriye n'umuryango w'abapfakazi ba jenoside yavuga agahozo ikindi ni ukugira ngo mbashimire kuko iryo sanamitima bakoze ni umurimo ukomeye nyuma y'amahano yabaye mu rwanda na n'ubu akigira ingaruka ku muryango nyarwanda ku bari mu rwanda n'abari hanze yawo ariko hari n'ikindi kibazo umuntu ashobora kuba yakwibaza akavuga ngo ibyo byose babigiragaho gute ubushobozi babukuraga hehe kuzi mu rwanda ni igihugu kirimo gitera imbere ariko kicyubaka n'ubushobozi ubushobozi babukuraga hehe kugira ngo bagere kuri izo nshingano nini zingana gutyo ndakoze urakoze cyane rugaba reka ikibazo ubwo ngihe izabere
urakoze akoze rugaba mpereye kuri icyo ngo ubushobozi twabukuraga hehe dufite abaterankunga dufite umuterankunga witwa medika mondiyare niwe udufasha kuri abo badamu bakorewe ihohoterwa n'abo bana babo niwe wadufashije muri urwo rugendo rurerure rungana gutya kandi rukomeye tukabasha kubigeraho iki arabajije ngo dukorana na vega gute avega avega turi abafatanyabikorwa turakorana dukurwa mu dukoreramo tumira iyo twakoze inama ni uko dukorana mu turere no mu mirenge yego
arakoze
urakoze nawe hanyuma augusita hari ikindi wakongeraho
icyo nakongeraho nyine avega nk'uko ari umufatanyabikorwa kimwe n'abandi ariko urumva yo hari n'umwihariko ko muri abo bagore harimo abafashwe ku ngufu basanzwe bari bafite abagabo bakaba banapfakaye muri jenoside bakiri bato bagaterwa inda bakabyara ubwo rero urumva hari n'abo duhuriyeho hari abo bari muri sevota ari kugira gutya wajya nko kumusura ugasanga ari no muri azega
kandi ntacyo byinshi
duhura ku buryo bw'umwihariko ku bw'abo badamu
ndabona noneho rero ikindi yarabajije ubushobozi yaba uvuze nyine ni medika ariko iyo tugize n'undi muterankunga urumva nk'iyo mishinga ireba urubyiruko hari indi mishinga tugiye duhura dufatanya itanga ubufasha wenda bikaba bitari burambe ariko uyu muterankunga witwa medika ni abadamu b'abanyamerika nako b'abadage b'abakitiviste rwose batuba hafi dukoranye igihe kiri hafi y'imyaka icumi urumva umushinga urarangira ba bandi b'imyaka itatu twavuze tukabaherekeza ukaba urarangiye bakagaruka baraniyizira ubwabo tugakorana umushinga bakabyumva bakabyakira neza bumva bafite gahunda yo kugira ahantu batugeza ayo mahuriro dukora izo desante dukora tuba twazifatanije cyane cyane ku nkunga y'uyu mushinga hanyuma ikindi gikomeye gukorana n'ubuyobozi bw'ibanze
mu masegonda make noneho inama mwaha abantu muri rusange kugira ngo duhe n'akanya na isabelle
yego abantu muri rusange ubu turimo turiyubaka nyine turibuka ariko tuvuga ngo ubuzima bukomeze tuvuga ngo ahari hatubereye imbogamizi tujya dushimira ubuyobozi bwiza dukorana nabwo hanyuma tubwumvire tugendane nabwo ibindi byose bizakunda
ndagushimiye cyane augusita mukase sesonga noneho sengoga mukasengoga mukasengoga
mumbabarire rwose hanyuma na isabelle candari amasegonda nk'icumi nawe ugire inama watanga
nanjye ndatanga inama cyane cyane ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kwibuka badahera amateka yaranze igihugu cyacu n'amateka y'abagiriye nabi nkongera bagira inama ngo yakoze jenoside yakorewe nabo kudaheranwa n'amateka y'ibyatumye bakora jenoside abanyarwanda twese tugasenyera umugozi umwe tukazamuka duteza igihugu cyacu imbere tudaheranwe n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu ndabashimiye ndabashimiye cyane isabelle cyandari na augusita mukangoga ku ijwi rya amerika mukasengoga mama erega urabikomeraraho buriya ndi na madamu sengoga madamu mbabarire ntimusongere kubyibagirwa mbabarire cyane rwose mbabarire cyane
ndi madamu sengoga madamu sengoga na mukasengoga yego ye urakoze cyane rero mwakoze nakazatuma ukomeza kuryibuka yego na- nshimire rero n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma tian wang na geoffrey mutagoma ngiye kuri mikoro mwumvaga devgenia mukankuse mugire ibihe byiza